iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika inshuti z'ijwi ry'amerika mwiriwe neza hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro murisanga ariko mugenzi wanjye oriyani itanga ishaka hagiye kubanza bagezeho amwe mu makuru avugwa ku burundi urakoze cyane jene mukankusi ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zimwe z'ukwezi kwa cumi burundi bwibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu melchior ndadaye ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu indongozi z'umugambwe sawa nyafrodebu zisaba ubutungane ku ncungu ya demokarasi ndadaye melchior abarundi bibuka imyaka mirongo ibiri n'itatu irangiye agandaguwe mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yaganiriye na zimwe mu ndongozi z'umugambwe sawa nyafrodebu umuhisi ndadaye yatanguje evariste dushaka ubutungane kuri ndadaye merikiyoro co kimwe n'abafasha biwe bagandaguwe kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ngivyo ibivugwa n'abagendanye n'iyo ncungu ya demokarasi kuri rino genekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu hibuka imyaka mirongo ibiri n'itatu uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe inyuma y'amezi atarenze atatu ari ku butegetsi leonse ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sabanyafrodebu ari mu basaba ubutungane kuri ndadaye ijwi ry'amerika ryamubajije igituma b'igihe batwara ataco bakoze kuri iyo dosiye yishura ko bitari vyoroshe aravye ibiringa igihugu carimwo byatewe n'ibintu bibiri icya mbere ni uko haciye haduka bamaze kumugandagura intambara mu gihugu cyose iyo ntambara mbere ikifata intumbero y'ivy'amoko ariko intambamye ya mbere yahabaye ni uko mu nzego z'igihugu harimwo mu bagirizwa kuba bateguye kumugandagura be no kumugandagura haba mu butungane haba muri leta haba mu nama nshingamateka eh, haba mu nzego nshingamateka bariyo vyaragorana rero kugira ngo ico kibazo mu ruhagarara rwari ruhari rw'ubwicanyi hirya no hino bwari mu gihugu nabo bari mu nzego ntivyashoboka ikihutirwa cashikibiki cyaciye kuba kurondera amahoro n'umutekano kugira abantu basubire atekane banze basubire hamwe uwari mu barongoye Sabanyafrodebu avuga ko leta ya CNDD-FDD bari bizeye ko yoyo izokurikirana urwo rubanza rugira rukwiza imyaka mirongo ibiri ruri mu bubati bwa sentare ntahinyuzwa ariko ko ataco yakoze ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere ahandi naho muri tanzania inama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko yaraye irahije ku mugoroba w'ejo kuwa kane abashingamateka bashasha babiri umwe ni umurundi eh, agiye gusubirira umuhisi hafsa mosi yiciwe i bujumbura mu kwezi kw'indwi guheze uwundi ni umunyarwandakazi hagiye gusubirira christophe bazivamo aheruka kugenwa kuba icegera c'umunyamabanga mukuru w'uyo muryango ibindi kuri iyi nkuru pierre claver niyo nkuru iyarusha muri tanzania umushingamateka jean marie muhigwa yarungitswe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'u burundi gusubira uyu mushingamateka madamu afsa mosi ubu yiciwe i bujumbura mu kwezi kw'indwi kuno mwaka inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ivuga ko bibabaje kubona n'ubu hataramenyekana abakoze ubwo bwicanyi ngo bahanwe hisunzwe amategeko uyu mukenyezi asubiriwe n'umushingamateka w'umugabo aturuka mu mugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD ni nawo umuhisi Afsa Mosi yarimwo afashe bibiliya mu minwe yarahiye ko yiyemeje gukurikiza no kugendera akarangamutima n'amategeko yose agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'inama nshingamateka iwukomokako mugenzi we barahiriye rimwe ni umukenyezi aturuka mu gihugu cy'u rwanda umushingamateka oda gasinzigwa nawe asubiriye mugenzi we w'umugabo christophe bazivamo aheruka kugenwa ku bicegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko akigenwa yaciye yandika ikete avuga ko yosubirizwa kuko ayo mabanga abiri atabangikanywa gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umushingamateka Oda Gasinzigwa yari umushikiranganje uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda ibikorwa byo kwakira indahiro z'abo bashingamateka zabereye muri Zanzibar izinga rikukira igihugu ca Tanzania ni naho hari kuhabera n'ibikorwa by'inama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko ivyo bikorwa byategezwa kuba biriko birabera mu Burundi muri iki gihe nk'uko bivugwa n'abashingamateka ba EALA ariko bavuga ko batinye kuhagirira ingorane kubera umutekano muke
ayo makuru ku burundi n'ayandi turayabashikiriza mu kanya kari imbere ubu ni umwanya w'ikiganiro nama mugenzi wacu Eugene Mukankuzi murakoze
barakoze bagenzi banjye horiyani tangishaka evariste nzikobanyanka na pierre claver niyo nkuru batugejejeho amakuru uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro murisanga dushyigikire abagore abakenyezi mu iterambere abagore hirya no hino ku isi bibumbira amashyirahamwe hamwe abafasha mu bikorwa bitandukanye birimo iby'iterambere abanyarwandakazi n'abarundikazi nabo ntibatanzwe muri ibyo bikorwa bafite amashyirahamwe hirya no hino mu gihugu uyu munsi turaganira n'abarundikazi abanyarwandakazi tuzabaha umwanya namwe mutuganirire mu biganiro byacu bitaha ariko rero turabatumiye namwe muduhamagare muri kiganiro namwe mwese abakunzi b'ijwi ry'amerika abagabo abagore abasore inkumi uwo uri we wese aho uri hose mu bice bitandukanye by'u rwanda iby'u burundi n'ahandi ku isi muduhamagare dusangire ibitekerezo uyu munsi rero twatumiye abakenyezi b'abarundikazi sipesi karita um, habyarimana userukira abakenyezi bahuriye mu runani rw'abakanguriramahoro ni rezo de femme actrice de paix et dialogue mu magambo y'igifaransa sipesi habyarimana ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Eh, twatumiye rero na louise niyo nzima we ari mu runani rwo kuzigama gufashanya no guteganyiriza ibihe bizaza ariyo groupe solidarite eh, mu gifaransa louise rero nawe nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
nange ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza mbashimiye rero mwembi space karita habyarimana na louise niyo nzima kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire mu gutangira nagira ngo mbaze mbanze nguhe ijambo space muri make ubwira abatwumva bimwe mu bikorwa mushyira imbere mu runani abakangurira amahoro
ibikorwa bya mbere dushyira imbere ni ugukomeza no gusasagaza amahoro gukomeza ibiganiro mu bice byose by'igihugu gukinga no gutatura amatati
ye turaza kubigarukaho ubwo ku buryo burambuye mu kanya mugenda mudusobanurira bitewe nanone n'ibibazo abakunzi b'ijwi rya amerika bari bubabaze noneho louise wowe muri groupe solidarite mwibanda ku ki
twe twibanda ku kuziganya no kuguranana ku kuziganya no kuguranana urumva tugukora mu mice gutatu umuce wa mbere ni uwo kwegeranyiriza hamwe udufaranga twumvikanye ni amanama tugira buri indwi ni rimwe mu ndwi hariho ikigega cy'integabizoza hakaba ikigega cy'imigambi hakaba n'ikigega cyo kwiteza cyo gufashanya mu bisanzwe rero ibyo byose biba bifite ingene bigabuye n'ingene bikora turashobora turafise kandi no gutatura amatati bidaciye mu ngufu kuba twarahimirije aba- abantu bose kuja mu mashirahamwe ugwaruka abashingantahe abakenyezi Mhm.
cyane cyane twiyumviriye ni mu ntumbero yo kugira dufashanye cyangwa dufashe umukenyezi aba mugenzi wacu aba yahuye n'ingorane Mhm.
kugira tumugarukire ko tumufashe abone ko atari we wenyine yitamba abone ko ari kumwe n'abandi abone ko ashyigikiwe kugira muri rusange mu ncamake areme Mhm.
iyo ntumbero rero twihaye yo kubikorera yo gukora icyo kintu cyo kuziganya no kuguranana Mhm.
kugira turo kujya kuraba umuntu mukamuremesha n'umunwa gusa afise ubukene ki- bwa kijya na kiriya atari buronke n'ahakura kunyu buri bunamwigishe tikora gutya nawe kugira urabe ko wotera imbere jya mu ishyirahamwe urumva rero niho havuye iyo ntumbero icyo kigega cyo gufashanya Mm. Ye ndabashimiye kuri ibisobanuro muduhaye abakenyezi rero b'abarundikazi bamaze igihe bibumbira mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere uko biteza imbere ari nako bateza imbere imiryango yabo noneho n'igihugu kikaboneraho ariko kandi bamwe muri abo bakenyezi abagabo babo ntibaborohereza muri ibyo bikorwa by'iterambere mwe mukorana n'abakenyezi iki kibazo bakibagejejeho giteye gite sipesi ngo uhereho
icyo kibazo ye
mu bisanzwe urumva abantu bose abantu bose ntibameze kumwe hari abantu batahura umugambi w'iterambere n'abandi iterambere umenga ntiribaraba mu ngo hari igihe usanga batabihuriza ko batabihurije ko rero urumva haca haba uwo mugwi w'abakanguramahoro kuko bari kuva mu gacimbiri ku mutumba ku izone kuduga mu ikomine mbese no hejuru hanyuma urumva turabitura tukagira i- i- ikiganiro tukavuga ati aha n'aha n'aha ntihagenze ntihameze neza hanyuma bakaza bakigisha tukigisha gushikaho wa muryango ujijuka ukabona yuko uri inyuma y'amajambere kuko mu bisanzwe y'intwaro iradushigikiye intwaro irashyigikiye ibyo bikorwa biriko birakogwa tubikorana kenshi n'intwaro ah, abo mu gacimbiri baba bari ngaho urumva ni mu kibano ku mutumba abakuru b'umutumba baba bari ngaho iyo bikunze tukabigarukiriza ngaho canke kandi mu bisanzwe vyama bigarukira ngaho nyene turabihanura kandi bigakunda urugo rugatera imbere za njyane kwa kutumvikana bikaba birasubije hasi rero yego muri rusange mu ncamake nuko nobivuga ye hanyuma Ye, hanyuma louise niyo nzima hari icyo wakongera ku byo space avuze kuri iki kibazo cy'abagore bazitirwa n'abagabo babo mu bikorwa by'iterambere cyane cyane bababuza kwinjira mu mashyirahamwe y'iterambere
Eh, urumva mu bisanzwe nicyo cyica nyine nari- gisa nicyo nari ntegeye kuvuga urumva navuga yuko mu ngo ingo zose zitubatswe kumwe kandi mu bisanzwe aya mashyirahamwe ntahagaze cyane cyane ku bantu bafise kamitende bisununuye afise bajya abagore nyine babira imizi mu kibano rero umugabo arashobora kuvuga ati mbega umugore wanjye ntiyaje mu ishyirahamwe bazawumwigisha kungaba umugore niyo ajya mu ishyirahamwe ayo mahera niyo ayazana nta jambo nzoba ndayafise ko cyane cyane rero urumva ibyo o nibyo abakangurira amahoro bahagarara ko tugahanura urumva kuko ahantu hose haba hari ingorane tuba tuhazi tuba tuhabona urumva iyo nama tugira rimwe mu ndwi turakorana tuka- bakavuga bakaganira ibintu bikamenyekana
ye muri make kandi noneho mbega nibyo no kwishyura eh, ko nabo nabishyuye neza n- ubwo ni bitasobanutse neza abakunzi b'ijwi ry'amerika baraza kugenda bababaza mu basobanurire kurushaho ye ku batari basobanukirwa rero mwabwira iki aba twumva nyine ku kamaro ko kujya mu mashyirahamwe mpere kuri space
mubabwira ni uko iyo umukenyezi yamaze gutahura mu ishyirahamwe kubera bagenda biga byinshi kuko turazi yuko umukenyezi ari inkingi mu kibano mu kwitaho iringanizwa ry'ubuzima bw'umuryango ubutunzi reka barafite byinshi bafasha mu kibano na kare iyo umukenyezi ateye imbere ubwiwe n'umuryango uba uteye imbere kuko hari byinshi dufasha nkumbura umugabo yari kwirengagiza ugahita usanga urugo rurabaye rw'akarorero no mu kibano barashoboye kuza baramurabira ko ibyiza bitaha mu rugo iwe ubu rero kubera amashyirahamwe yabyijukiye dufashanya guhimiriza ubu biriko biraza ariko ubundi ntibabyumva cyane ni icyo twishimiye n'iyo uri kuraraba abakenyezi bari mu mashyirahamwe n'iyo muhuriye mu rubanza cyangwa mu masengero urabona ko inyifato yiwe imyambaro yiwe n'imvugo yiwe ko bitandukanye n'utaritaho amashyirahamwe ni ikintu rero umuntu abona iyo umuntu yujukiye ishyirahamwe urabona no ku mubiri n'abana baba bari kumwe urabona yuko koko afite icyo arushize abandi
Ye, hanyuma louise wowe hari icyo wakongeraho ku byerekeranye n'akamaro ko kujya mu mashyirahamwe ku ba- byereke- ku bakenyezi
yego akamaro nokongera ko kujya mu ishyirahamwe birafise akamaro cyane cyane mu bisanzwe umuntu aramenya ingene yitunganya umuntu araharonkera ubumenyi araharonkera inyigisho A- kandi arajijuka akamenya niyo yoba yagize ikosa ntatebe gusaba ikigongwe kuko aba yumvise za nyigisho aguma yumva mu ishyirahamwe kandi abakenyezi bari mu mashyirahamwe bari suku kuko ntihojya mu ishyirahamwe utakaravye nk'uko rero bagiye no gusenga bagenda bakaravye bagiye mu rubanza bagenda bakaravye ko kenshi nk'imanza zo mu kibano cyane cyane nibo nitwe dufashanya urumva tugafasha umuntu urumva araharonkera inyungu nyinshi inyungu nyinshi cyane cyane isuku indero kumenya ingene yitwara mu rugo kumenya ingene atunganya iby'urugo kugira iki ya saha yo kujya mu ishyirahamwe agaca amenyera uko urumva rero na za njyane zo mu rugo ziragabanuka kuko umugore ariyubara ibintu byaba bishyira ku murongo ntiboza- ejo ntiboza ntiboza ku- tura- erega turagenderanira tukaramukanya noneho abashyitsi bogusanga- bogusanga mu mwavu uyu munsi cyangwa bagasanga kwa naka urumva baricara bakavuga ati mugabo inyigisho cyane cyane bahakura nizo zifite akamaro hanyuma ibyo bindi bikaza byuhira ko icyo kintu nokongera ko niyo nyungu kandi bararonka agasabune gusabiriza umugabo ngo ndajya umunyu umugabo aje ibyo byarahavuye ndagura akawuja umugabo aje ibyo byarahavuye kuko abagore benshi barijukiye utuntu bakora utuntu badandaza urumva abagore bari mu mashyirahamwe barateye imbere ako niko nagira nongereko Ye, ndabashimiye rwose kuri ibisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'ibikorwa by'amashyirahamwe bifasha abakenyezi abagore mu bikorwa by'iterambere nagira ngo twakire abakunzi b'ijwi rya amerika nk'uko ikiganiro muri isanga giha ijambo abakurikiye radiyo bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo Mpe- mpere kuri jean dodieu uranyumva
yego ndabumva ni amahoro ni amahoro urahagana he jean dodieu yego ndi bujumbura ndabashimiye cyane kuba mumpaye akanya Ye, urakoze nawe gukurikira ibiganiro byacu ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ni icyiyumvo n'igitekerezo nashaka eh, gu- eh, gushikiriza Mm.
Eh, mu bisanzwe eh, abagabo babuza abagore babo kuja mu mashyirahamwe ni ibintu byinshi kenshi na kenshi nkunze kubona bituma Mm.
iyo abagore be- bagiye mu mashyirahamwe kenshi na kenshi usanga ibikorwa byo mu rugo bica- birakunze gupfa kuko kenshi na kenshi aba- abagore nibo bakurikirana ibikorwa byo mu rugo mugabo mu gihe baba bagiye mu mashyirahamwe urumva bica bipfa hama ah, bak- hakabura umuntu abikurikirana ikindi nacyo usanga nk'umugabo ata- adashobora kwizera umugore iyo aba yagiye ugasanga nk'umugore ataha ijoro ataha nka nka minwi aho rero muri icyo gihe usanga umugabo wiwe bimubabaza ari nacyo gituma usanga bababuza kujya mu mashyirahamwe ikindi nacyo burya iyo eh, umugore nabonye eh, amaze kuronka amafaranga menshi yagiye- yayakuye nyine muri ayo mashyirahamwe usanga aca agayana ntaba acyubaha kenshi na kenshi umugabo ariko jewe ndacara umusore ntabwo nshatse kuvuga ngo niba mfise umugore agira iyo- iyo- iyo- ivyo- ivyo biba bikora nzoyahabana mugabo nibyo nkunze kubona mu ngo zimwe zimwe aho mperereye hanyuma rero ikibazo nashaka rero guca ndababaza abo batumire ni ay- ay- ibi byicaro bya- by'amashyirahamwe yabo bi- biri nga- biherereye hehe Jewe nda- eh, ndababaza ico kibazo kuko aho mpereye- aho mvuka muri komine muhuta mu ntara ya rumonge aya mashyirahamwe ntabwo eh, baraza gukurikirana abamama ni kuvuga ababyeyi bahariya sinzi rero ko iyo baguma nko mu gisagara cya bujumbura ha- ha- ha- hateye imbere sinzi rero barakwiye gutembera n'ayandi makomine baka- bakigisha ibyo eh, nyene byo muri ayo mashyirahamwe yabo intumbero yo muri ayo mashyirahamwe yabo barakwiye rero gusanga na bariya bamama bariya bari muri interiyere aho boguma mu gisagara cya bujumbura murakoze Eh, urakoze jean dodieu reka twakire na emmanuel imbere y'uko dusubi- du- mpa ijambo abatumirwa bacu kugira ngo basubize emmanuel uranyumva
ndumva cyane Eh, urahagana he wowe
Eh, ndi ahantu bita mu rwego rwa ngabwe muri zone kiryama komine songa Mhm. ikibazo cyawe cyangwa Eh, igitekerezo
Eh, icyumviro nagomba guterera Eh, iryo shyirahamwe ndumva yuko ari ishyirahamwe na cyane cyane ryo gukangura abantu b'abigeme cyangwa aba- abakenyezi rero mu mico y'abarundi umukenyezi afite ibikorwa byinshi akora mu rugo gusumba umugabo hanyuma rero nk'aho ayo mashyirahamwe ari ayo kubakangurira nyine eh, agatega kabo usanga bigoye kubera eh, abadamu bateza gukora ibikorwa byinshi kandi barisumeta ku bagabo babo hanyuma rero iyo bamwigishije rero kugira rivorote uca usanga agiye kwapurika ibyo bamwigishije mu nzu wiwe ugasanga ni porobuleme hanyuma rero akaba tunarimfise ayo mashyirahamwe yorugarije gute kugeza aho agiye muri iryo shyirahamwe asubira kugaruka agakora ibikorwa neza muhira kugira ngo batabipfa n'umugabo wiwe ahanini nivyo bibazo narimfise Mm, emmanuel mbere yuko ugenda reka nkwibariza akabazo mu byo batubwiye aba bakenyezi bombi eh, space na louise ntabwo bigeze batubwira gukangurira abagore revolute U- Eh.
icyo we ugikuye he?
Eh, aya mugabo nasomye hajya ahantu iryo shyirahamwe ryitwa gute irihe solidarite cyangwa eh, gukangurira abantu ibyerekeranye n'amahoro
Eh, ni ibyo neza byerekanye ngira gukangurira abantu nyine ku byo byerekanye n'amahoro Mm.
Eh, mu bisanzwe umudamu yumva yuko afise amahoro mu gihe atisumeka cyane ku mugabo wiwe niyo yumva ko ari libre
ariko gukangurira amahoro ntabwo bivuze ku- kugumura abantu I- i- ishyirahamwe Oya, si ukugumura.
ishyirahamwe ni réseau de Reba.
femmes actrice de paix et dialogue niba bashaka amahoro bagashaka ko abantu baganira kugira ngo bumvikane bagere ku bumwe ntaho mbona baba bakangurira abantu kwivumbura kuko he- la revolte ni ukwivumbura
Eh, oya bona uranavuze iyo terume nari kire vote gusa mugabo um- amukenyezi w'umurundi kazi kugira ngo yumve amahoro Mm.
nuko nyine afite abo bize cyane cyane nk'aho bakorera za bujumbura usanga bafite amahoro kubera abagabo babo kubera baba basanzwe banganya ibyiyumviro usanga atasumisho cyane ihari mugabo nk'aba bintu mu mitumba romarema usanga umugabo wi- wiwe atanga ibikorwa byinshi amufasha nyine aguma ari bafite ibikorwa byinshi umudamu Mm.
hanyuma rero kuri ayo mahoro rero kumukangurira mu mahoro ni ukuvuga yuko umugabo we yoba agomba kumufasha ibikorwa Mhm.
byanga byakunda ugaca usanga ni porobuleme rero Eh, nk'umugabo nkawe w'umugabo nyine sinzi niba warashatse cyangwa ukiri ingaragu ariko urumva nyine ibyo bikorwa bakwiye kubifatanya umugabo n'umugore cyangwa bigomba guharirwa Eh, bari- umugore bo bari kubifatanya mugabo kubera imico y'abarundi umugore ariko arakubwira ngo umufashe ibintu umenga ariko aragutegeka
Mhm. naho rero bagomba kugera iyo bi- bagaho- bakahahurira nyine kugira ngo bumvikane barebe uko bafashanya niba agiye no muri ibyo bikorwa by'iterambere aha, n'ibyo mu rugo bidapfa hari jean de dior uvuze ngo hari ibikorwa bipfa kubera ko umugore yi- yita kuri byinshi mu rugo
Eh, hariho ibipfa na cyane cyane kubera nkaho mu mashyirahamwe bice bisaba ko mu minsi eh, igize iyinga cyangwa indwi usanga hariho nk'iminsi nk'ine cyangwa itanu usanga bagenda guhurira hamwe ugasanga bibagiye n'ibyo bakora muranda bibona mu mashyirahamwe y'ino akagenda akigwayo ugasanga n'inka cyangwa inyana yabuze umuntu ayahirira ubwatsi bwo- bw'irya wa mugabo aba arihe mbese
umugabo hari aho bari nko ku kabare kubera ino bo afite mu mico y'abarundi abagabo ntibaratera imbere cyane ngo biyumviye gushika kure aba batize azinduka ku kabare agataha ku mugoroba Eh, ni uko ngiye kukugumana cyane ariko nagira ngo nkubaze kuki umugabo se yaba ari ku kabare arimo yinezeza cyangwa se arimo no gukoresha n'amafaranga y'urugo umugore ari mu rugo arimo akora ibyo bikorwa byose hanyuma nta- akabura n'umwanya wo kuba yajya muri iryo shyirahamwe kandi ryagombye gufasha umuryango ibyo bivugaho iki
bo icya mbere rero cyo nose babivuga ko ngaho bisaba yuko bakangurira abantu cyane cyane cyane bakijukira kwiga bagaca mu mutwe bakagira ubwenge eh, kugira ngo bamenye kwiyumvira kuko umugabo wiwe umubwiye yuko yofata isuka ngo aje kurima cyane agafata inka agaturutsa mbona ntabyumva neza cyane agomba kuja guteranira cyane cyane ahantu baba bari ari benshi bakaba bariragira iby'igihugu Mhm. akiyagira basanga akibagirwa umugambi ko wa hariyo.
mugore arimo Eh, gukora kwita ku bana gukora imirimo yo mu rugo ubwo se urwo rugo rwazatera imbere gute
Eh, ntambo ino kenshi mu mitumba nta terambere usanga rihari cyane iterambere usanga riri mu bisagara kubera aho bariyumvira bakarizona bakaraba umwe wese agakora icyo yarajijwe gukora mugabe no ruguru rero n'aya mashirahamwe urabona nta n'ayariyo uwo mubazi wo mudamu ngira yaserukira usanga araha i bujumbura canke mu bisagara gusa Mm.
ino ruguru sinzi ko vyoshoboka Eh, reka nze mbaho umwanya noneho babasubize murakoze cyane jean de dieu na emmanuel reka nsubize ijambo abatumirwa bacu Eh, space hari ikibazo jean de dieu na emmanuel basa nkaho bahuriraho kijyanye na- no gukangurira abagore ibibazo by'iterambere eh, jean de dieu yagaragaje impungenge ni umu- ni umusore nta- ntarashaka ariko yagaragaje ibyo yumvise cyangwa se ngo yaba yarabonye mu miryango eh, birimo ko ibikorwa byo mu rugo bitagenda neza iyo umugore yagiye kubera ko ari we wita kuri byinshi hari ngo kutizerana eh, kutizera umugore gutaha mu ijoro ayo mashyirahamwe yaba akora akageza mu- aho ngaho mu- mu ijoro rwagati ku buryo ibikorwa by'umuryango byapfiramo iki kibazo mwakivugaho iki
nagomba ndababwire mu ntango tugitangura nababwiye ko igituma bahisemo abakenyezi ni uko basanzwe bazi ingene bitunganya mu rugo ingene rero abakenyezi batowe abo bari mu nani by'abakanguramahoro umugambi wacu eh, u- urongowe tuwufashamo hanini n- n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibo basanzwe batunganya ibikorwa hanyuma iyo tugiye ku mitumba tubanza kubaza umukuru w'umutumba ibikorwa nyamukuru bihari burya hari ibikorwa byinshi natwe turarima n'ahaba harimo abakozi ba leta turabanza tukamenya ibikorwa abo bantu bafise kenshi tugira ibiganiro inyuma y'umukanda kandi aho bamaze kujijuka n'abagabo barimo mu bakanguramahoro mu byo tubahimiriza turabahimiriza yuko umugore sinyagupfa kuko gufatanya ibikorwa n'umugabo wiwe bibaha iteka mu rugo impaka ngo umugore ngo azokore byose nta n'ibyo yomara n'ahatoza mu ishyirahamwe ntiyorima ngo ateke ngo arabe impene adafite intererano y'umugabo wiwe ngo abishobore byose mu kumutekanisha rero numvise ngira mu rumonge ntibarashikayo abakanguramahoro ntibaramenya cyane ngira nuko ari intara nshasha ariko azoba arabaririkiriza ubu hose twarashyizeho abakanguramahoro no ku bucimbiri kandi n'ukuri bifashe neza cyane ibyo ndaretse ibyo
Ye, mbere hariho n'ibindi bikorwa tujejwe Mm.
turanakangura kugira ngo abakenyezi ba- baje mu bibanza bya politiki bafate ijya mbere mu kuja mu bibanza bya politiki kandi ubu turafise abakuru b'imitumba b'abakenyezi aho twashoboye kubaronka baronse amajwi kubera baciye muri izo mani tukabigishiriza tukanabigisha imyitwarire bobiza kugira kandi turabona ko biriko bigenda neza nta mugabo araza kutitura ngo aba bantu ba- ba- ibikorwa byo mu rugo byabananiye barazi ukuntu bitunganya ikintu cya mbere tubabwira yitunganya mu rugo imbere y'uko aza gukora ibikorwa by'abakanguramahoro Mm. M- mbere y'uko mbere y'uko mpa ijambo louise watubwira aho icyicaro kiri cy'ishyirahamwe ryanyu ry'abakanguramahoro
turi hose guhera ku ducimbiri twe kubera dukorera mu misozi no- no- no mu kibano nta biro twogira aho badusanze hose turakora aho dushyitse turakora kiretse yuko duta nk'ubu umukonso kare wacu uwuje- uwujejwe ibikorwa mu- ni umuhanuzi mukuru wa buramatari iyo badukeneye rero ba- baraheza bagaterefona ari ikibazo tagoranye tugakikorana n'intwaro nta kibazo dukora twenyene haba kugacimbira umukanguramahoro akorana nk'umukuru w'umutumba cyangwa umukuru w'agacimbira Ye, urakoze kuri ibyo bisobanuro uwo mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefone reka nongere ijambo louise nawe ugire icyo wongera ku byo space yari avuze eh, ku bibazo abakunzi b'ijwi rya amerika bari batugejejeho Eh, nawe utanga ubwira abakunzi b'ijwi rya amerika aho icyicaro cy'ishyirahamwe ryanyu giherereye Eh, kandi unatubwire mbese nk'amwe mufasha abagore cyane cyane mu bijyana na- n'amikoro ibyo by'inguzanyo kugira ngo babashe kwirwanaho Eh, hari jean de dieu wari uvuze ko umugore yafite amikoro afite ubushobozi atangira kudasuzugura umugabo we yavugaga ko umugore ngo agomba ku- kwisumeta ni ukuvuga ko agomba kujya munsi y'umugabo Eh, ntabwo kwisumeta no kubaha ntaho ntaho bihurira nagira ngo mutubwire niba hari ikibazo mwaba mwarabonye kijyanye ni- ni- nu- nu- n'uburyo umugore yamaze kum- kugira uburyo yifashe niba hari ikintu bihindura mu myitwarire ye cyangwa se mu buryo abanye n'umugabo we
Eh, murakoze mereye ku cyicaro cy'ishyirahamwe twebwe ayo mashyirahamwe turimwo ya twabyawe n'umu- n'umugambi wo muri keri witwa umwizero kuziganya no kuguranana urumva n'umugambi i- ibiro bya keri interinasiyonari birahari mu kirundo ariko ku mitumba nta kuntu tworonka ibiro kuko ni buri mutumba buri mutumba buri mutumba buri mutumba mu mitumba yose ikorana na kera urumva rero mugabo gusa baragira ahantu bakoranira hakaba nk'uko ariho hantu bafite ibiro ku mutumba ku mutumba mu ducimbiri urumva abantu bose ntibo- nti- ntitworonka ibiro ntitworonka ibiro bidukwiye urumva usanga harimo amashira- hari nk- nko ku munsi umwe nko ku wa mbere amashyirahamwe cumi n'abiri ayo ntiyoronka ibiro nko ku wa gatatu urumva baziganya ku wa mbere ku wa gatatu amashyirahamwe umunani ntiyoronka ibiro ubwo urumva rero baragira icyicaro icyicaro cy'ishyirahamwe bakagitanga habaye icyo cyicaro cy'ishyirahamwe urumva ni ahantu baba bahuriye bose bavuganye bumvikanye kandi bagahurira hamwe igituma rero mu ishyirahamwe mu ishyirahamwe umuntu aronkera inyigisho nyinshi nababwiye yuko abakangurira amahoro bari mu ducimbiri ku mutumba gushika hehe bumva ikintu bakora ni ugutanga inyigisho badukura he baturonka muri ayo mashyirahamwe nyene barabaza umukuru w'agacimbiri umukuru w'umutumba canke imboneza zo- z'abakangurira amahoro canke z- abakangurira amahoro bo mu gacimbiri bakavuga ati mwebwe ku mutumbi wanyu mugira inama z'amashyirahamwe ryari na ryari bakaza bakigisha bakagira iki umukenyezi rero amaze kwisununura urumva kubera za nyigisha aba yaronse mu ishyirahamwe barigisha kuko harimwo amakomite akwiye kandi yaronkeje inyigisho na kera abakangurira amahoro hari- baratan- ah, bahari- bararonse inyigisho nabo nyene barigisha kuko nta muntu arimwo arakora atamba yirorera urumva intwari biri ngaho byose tuba turiko turakorana kandi dukorana neza turumvikana turahanurana niho rero havuye iyo ntumbero y'uko atamugore yovuga ngo ararengeye umugabo ngo kubera afite amafaranga kubera afite iki ahubwo umugore mu rugo acarondera ingene bumvikana n'umugabo kugira batere imbere urumva umugore aragurana amaze kugurana agatahana muhira akayakoresha urumva yakoresheje nabi ayaguranye batabyumvikanye n'umugabo urumva yoherana kandi aheranye naho habyara izindi ngorane zitakabayeho urumva rero baba baronkeje inyigisho ingene bitwara ku bagabo ingene bitwara mu rugo ingene bitwara no mu kibano abakenyezi bari mu mashyirahamwe nta ngorane baterana zimwe nta nta kurengera abagabo barazi yuko umugabo ari umutwe w'urugo kandi ari we nkingi y'umuryango ahubwo haba ubwumvikane butakabayeho kuko amugoza bike ntamugoza umunyu ntamugoza agasabuni urumva mu- muri rusange barafashanya arorohereza umutwe w'umugabo ubwonko bwiwe kugira bukore neza kwama yamusabye utuntu utuntu utuntu aramworohereza ahubwo kuko utundi nawe kubera ka kanyungu aza- wa mutahe yaguranye aradandaza hanyuma ako kanyungu kagakoresha icyo ashaka kenshi usanga ku bunani iyo bagabuye basohotse bagiye gutembera bambaye agahudu gashasha bose ubona basa neza n'abana bakayanganaje umenga ni ikintu kongera akoze ntabo murabona seruwize ntabo murabona abo bagore baba bamaze kwisununura bashobora kubona amafaranga noneho umugabo eh, hari umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika wari utubwiye ko umugabo yizindukira yigira ku kabari ajya kwinywera ntabwo mwigeze mubona ahita yaka umugore amafaranga kugira ngo ajye kuyanyweraho kugira ngo afashe mu bikorwa by'urugo
wowe iwacu si benshi reka bararonka twebwe aho mperereye mu kirundo inyigisho ni nyinshi zitangwa Mhm, urumva hari izo inyigisho zo muri kera mhm, zigishwa na bande n'abo bishyira hamwe haya abakangurira amahoro abakangurira urumva tucyumva akantu na gatonya kabaye urumva haba habaye ikoraniro hakaba ikintu cyo guhanura kwinginga ibyo twebwe iwacu ngaha mu kirundo ntabihari haba impanuro haba impanuro kuko urumva amanama aragirwa ku bwinshi y'ingene abantu bokwigenza y'ingene abantu bokwitwara urumva rero twebwe iwacu ngaha aha mperereye nta- ntabihari ntabihari mu kirundo aha mugabo mbugira komine kirundo ntabihari kuko barafite inyigisho zikwiye urumva ayandi makomine azwi n'umukuru w'abakangurira amahoro n'abakangurira amahoro bo muri ay- ayo makomine ariko rero ni nk'umuntu avugira komine kirundo ni ukuri komine kirundo abakenyezi bamaze kujijuka bakajya mu mashyirahamwe ahubwo nabo barabaye abigisha bigisha abandi bakenyezi bagenzi babo ingene bokwifata ingene bo- nk'ufise amafuti yohindura inyifato urumva ni amahoro n'ukuri kandi n'intwaro irashyigikiye kuko n'intwaro tuba turi kumwe igatanga inyigisho abategetsi kuva hasi gushika hejuru reka n'ukuri n'amahoro nuko ni byiza Ye, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'amashyirahamwe mu iterambere nagira ngo twakire nanone kuri telefone tiyeri uranyumva
ndakumva neza mwiriwe neza wiriwe urakomeye urahagana he
ndi kigali mu rwanda Ye, tiyeri ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nagenda mbaze ni iki jewe maze ku eh, maze kubona abakenyezi benshi cyane cyane b'i burundi bi- bahurira mu mashyirahamwe ariko ugasanga ayo mashyirahamwe bahuriramwo babura uburyo Eh, ubwo buryo nabwo babura si ubundi nagomba mbaze uwo mupfasoni aba mama cyane cyane bakunda ku- nakunze kubona amashyirahamwe usanga ku mi- ku mitumba bahurira ku bintu by'uburimyi ariko iyo bagenda kurima ugasanga bararimiranira bakagenda bagafashanya mu buryo bwo kurima ariko ugasanga nta mbuto baronka na cyane cyane ko ubu haba hakenewe imbuto za kijyambere cyangwa bakeneye uburyo bujyanye no- n'uburimyi barona uruzuba ruraka hagakena imvura ugasanga abakenyezi babyuka mu gitondo bagenda kurima ariko ugasanga kubera ata mbuto barose zirobanuye cyangwa ata ata inyigisho bafite zo kurima kijyambere ugasanga umumama arazinduka eh, iminsi yose aka- hanyuma ntagire umwimbo ashikana mu rugo ugaca usanga niho mbere hova ni n'ukutumvikana hagati yawe n'umugabo kuko nimba umu- umumama aba azinduka agenda gukora hanyuma hageze igihe cy'umusaruro ugasanga ntibasaruye umu- umugabo araheze akavuga ati none inyungu ubona tubikuramo n'iyi mugenda icyo ni ikibazo cya mbere nagomba ndabaze yuko hari eh, ibyo bakangurira abanyagihugu byo kurima kijyambere cyangwa ibyo ku- bakabashakira imbuto zirobanuye kugira ngo bajya ba- bajya abamama baba bakora amashyirahamwe y'uburimyi ba- babone batera imbere hanyuma bakira inzara ikibazo gira kabiri nagomba ndakibaze uwo ari mu mu gisata cyo kuguranana cya- cyangwa cyo ku- cyo kuziganya nagomba ndamubaze ikibazo kimwe none ko hariho eh, abamama usanga bari hamwe nk'urugero narumviye amakuru ku ijwi rya amerika mbere batembereye aba- abapfasoni bo b'ahantu bita ku ki- bantu bita ku kijyama imahwa eh, bahatembereye numva bavuga ko ku bamama bahadandariza amakara bakavuga bati tumaze iminsi nk'imyaka igera kuri kuri itanu tudandaza amakara turabona ishyirahamwe cyangwa banki yaza kudufata mu mugongo kugira ngo turonke inguzanyo ni amafaranga twebwe nyine twi two- eh, nyine twishakira twebwe ubwacu ugasanga umwe atanze bitanu undi atanze bitatu turiyungunganya twebwe nyine tukibeshaho mu- u- nta mutahe bararunga ugasanga bamaze nk'imyaka nk'icumi badandaza ugasanga bafite imifuka itanu y'amakara gusa ntibarigera biyungunganya ngo bagere ku mifuka icumi Ba- bakorana gute n'amabanki kugira ngo bafate inguzanyo hanyuma abamama baba bafite umugambi wo kudandaza cyangwa umugambi w'uburimyi ba- bakorane n'amabanki hanyuma kugira ngo banki ibagurane abo basanzwe babaserukira mu rwego rw'igihugu bakorana gute n'amabanki kugira ngo babafatire ingurane hanyuma ba- bakore bafite uburyo ikibazo ibibazo nari mfite byari ibyo Ye, urakoze cyane uh, Thierry reka noneho ubwo mpijambo abatumirwa bacu babanze babasubize sipesi ikibazo kibagarukaho cyane eh, ndumva ari icyerekeranye n'imbuto za kijyambere niba mukorana n'amashyirahamwe y'abarimyi mu kubasobanurira mu kubaha inyigisho zo kurima kijyambere eh, no kubakangurira ibyo bikorwa nyine ndetse n'uburyo bashobora kubyifatamo mu gihe eh, baba bategereje n'imvura yo ku- kugira ngo yeze imyaka kugira ngo mwirinde ikibazo cyavuka muri ayo ma ah, mu miryango cyane cyane igihe bazinduka bajya gukora hanyuma ntibagire umusaruro bacyura nagira ngo sipesi mubanze musubize
nababwiye ko urunani rwacu ni ihuriro ry'amashyirahamwe menshi kandi muri muri urwo runani harimo n'intwari harimo bya sedekisi harimo forumu famu iyo turi ko turigisha rero bamwe bose baba bafite ubuhinga bazana kugira ngo umuntu ateze imbere umuntu ubwiye kugira ngo ibyo by'iterambere riza umuntu ashobora no kubirima washaka mugabo ntamenye ingene abibika ingene abika umwimbo ubu rero hagi- aho amashyirahamwe agiye yaragira ibiganiro ku mitumba umwe wese akiyemeza icyo yoterera nk'ibyo bakanguramahoro iyo tubonye tutabishoboye tuca twikora mu- mu buru- mu bari bw'izurunani bajya basanzwe bakurikirana imirima ku mitumba turabafitemo abahanuzi mu ducimbiri akaza arakishamo ingene boza baratera utwatsi ku mikobeko n'ingene boza bararima mu myonga kuko iyo barimye mu myonga imyindu bakamenya ingene bayivomerera nabyo turabicishamo kuko iyo inzara iteye hanini umukenyezi ntiwagira ingorane abana bamuririra mu gutwi akana umwe ahari Eh, Eh, noneho reka mp'ijambo na louise ah, louise niyo nzima nawe usubize niba hari icyo ushaka kongera ku cyo sipesi yaravuze ku bijyanye n'amashyirahamwe y'abarimyi hanyuma usubize kiriya kibazo ah, nke- ah, thierry yarabajije kijyana ah, nu- n'umutahe ku bakenyezi mukorana gute n'amabanki kugira ngo abakenyezi yatangaga urugero rw'abakenyezi b'imahwa Uh, ba- bamaze igihe bacuruza amakara ariko bafite badafite amikoro ahagije mukorana gute n'amabanki
mu bisanzwe twe nta mabanki dukorana urumva ni ukwiyungunganya hagati yacu iryo terambere ry'amabanki bara- bara- barabitwigishije ariko ntiturabyinjiramo neza kubikora urumva tura- turacyabyiga ariko urumva twese ntiturabyumva kumwe hanyuma imbuto zirobanuye naho murazi ko iterambere rihera mu rugo rw'umuntu ayo mashyirahamwe turimo nyene harimo inyigisho namubwiye ko harimo inyigisho izo nyigisho erega ntiwakwigisha umuntu kuziganya no kuguranana gusa none amafaranga yoyakura mu kirere cyangwa yokura hehe erega umwigisha gukora harimo rero uko gutera imbuto zirobanuye harimo guca imikobeko harimo no gutera ibiti mu bisanzwe nk'ubu twari twarihaye intumbero y'uko umuntu wese ari mu ishyirahamwe n'imiburiburi ategerezwa gutera ibiti bitanu n'imiburi uwa nyuma ategerezwa kuba afise ibiti bitanu kandi muri- ku bwinshi muri komine ya kirundo icyo kintu cyarakozwe ubwo urumva rero niho hava iki kugira imikobeko kugira iki inkukura imvura ntiyagwa inkukura igabanuka imbuto zirobanuye nababwiye yuko amashyirahamwe ahanini yo kuziganya no kuguranana ari ay'abantu ari ay'abakenyezi birimizi ariko ntituvuga ngo abakenyezi bakora ubuzi bwa leta ba- butandukanye ngo barakumiriwe mugabo hanye- ni hahandi nyene umukenyezi mwirimizi nawe atera imbere ajya ahabona yumva ibivugwa abona iterambere iyo ririko riraja Mhm.
nta ni ukuvuga bindi byo kwikumira cyane ngo bamukumire nawe amenye ingene ategerezwa kwitunganya eh, louise uravuga Hariho rero ko ubwo izo ibigega mbuto byo bazibaha ku mitumba byi- by'iyimburiro birahari ni ukuri nta mbuto kandi ikirere nacyo umukama arimo aradufasha twarateye ibiti umukama nawe arimo aradufasha bimwe birajya mu ngiro murakoze urakoze louise reka twakire na nkeshimana nkeshimana uranyumva nkeshimana
umukije nongera ndamutse n'abatwa abatumiye nange yashimira vadamire kuri akanya mwahaye abatumiye kuko twumvise ko ikiganiro kiryoshye cyane ye urakoze cyane nawe kuba wakurikiye
ego hama jewe mu majambo make ni ugukeza abafasoni kuko bagize intambwe ishimishije cyane yo kugira amashyirahamwe kuko nta bundi buryo bwo muri iki gihugu cyacu kuba hatari ku mashyirahamwe kugira ngo bagire urunani koko rw'ukuri kandi rufasha cyane mu rugo hama ngerageje kwi- kubaza akabazo nobabaza nti na- nubwo mwavuze yuko mutanga inyigisho zifasha abo bakenyezi kugira ngo bamenye ukuntu bifata mu rugo no mu mibereho ya minsi yose nobaza ati ni kubera iki none injyane nyinshi mu rugo usanga ziva kuri ayo muri ayo mashyirahamwe mu gihe abakenyezi baba bavuye muri ayo mashyirahamwe baza kuko inyigisho mubaha zimwe usanga ari inyigisho zigomba kumera nk'uko zigomba kugarariza abafasha babo ntimubonaga nubwo ngaha mu kirundo iwanyu bitari mu ntara nyinshi birakunda kuvuga ku makuru y'uko usanga bagiye muri ayo mashyirahamwe usanga baca ba- bubahuka abagabo babo cyane nimubona yuko muri icyo gihe mu- musa n'uko muba muri ko murakora igikorwa naho cyaba ari cyiza ariko kigomba gutera injyane mu muryango hama birashoboka yuko
ubanza telefoni ya nkeshimana icitse ariko yaravuze im- ni nk'aho ari impungenge nubwo yarabanje kubakeze cyakora ku bikorwa mukora hari icyo mwavuga kuri izi mpungenge ze ngo mu byerekeranye n'u- n'inyigisho mutanga ko zishobora kuba eh, zagumura abakenyezi louise wamubwira iki
murakoze yewe umenga ntiwumwishyura Eh, intara ya kirundo irafise imitu eh, amakomine hariho bugabira niba witiriye bugabira kubera badafise ibyo bagaba canke ibyo bagabira abandi bari bafise- bafise ibyo barya n'ibyo bagabira abandi hariho busoni busoni urumva ayo yose ushize mu mice y'ikirundo uga- ugagira konkeranse harimwo irafise insiguro ni ukuri burya umukenyezi w'umurundi kazi cyane cyane ngaha mu kirundo ni abakenyezi bisoniye burya atari umugabo yagoye umukenyezi ni abakenyezi bake bake bagora abashinga ntahe babo ni ukuvuga louise ni Kuva ukuvuga kera.
ko mutigera mubona abo bakenyezi bahura n'ibyo bibazo mu ntara ya kirundo mwebwe mumeze neza inyigisho mwe mwabahaye barazikurikiza hanyuma bakabana n'abagabo babo barahura abakenyezi barahura nabyo Mm.
nababwiye gusa yuko hari iyo migwi y'abakangurira amahoro imigwi y'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana acaba hasi sinahakanye ngo abakenyezi ntibahura n'ibyo bibazo mugabo urazi ko abakenyezi ari abantu bubaha ku bwinshi nka mirongo icyenda ku i- n'umunani ku ijana abakenyezi barubaha abashingantahe babo kuko kugira baserure ikintu atari nk'abo nyine bari mu mashyirahamwe kugira yubahuke avuga umushinga ntahe wiwe tibujya ararenga ibigo aragira iki n'iki urumva abashinga abapasonikazi bo mu kirundo mu ntara ya kirundo burya n'abantu bagumye ibanga urumva rero bazijukira he mu mashyirahamwe sinovuga ngo ntibibashikira ariko birabashikira birashika mugabo gusa hakaba imigwi ikibigarurira ha- ha- ha- hasi Mhm.
ntibirinde kurenga urugero Nge- urakoze umenya nakonokose ngera Ye, reka noneho duhe ijambo n'umukenyezi wa mbere uduhamagaye muri kiganiro alice uranyumva ego ndabumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika urahagana he
yewe ndi mu ntara ya mwaro Mm. igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Ah, je mfise mfise icyo nshaka guterera ku bijyanye no mu mashyirahamwe abagore cyangwa abakenyezi bajyamo yego
Eh, je ndashyigikira cyane ko abakenyezi bajya mu mashyirahamwe kuko iyo umukenyezi ari mu ishyirahamwe ah, biratuma mu rugo ibintu bimwe bimwe bigenda neza cyane
Mhm.
Alo?
ye turakumva nko mu buhe buryo ego utanze nk'urugero Eh, nka- Alo?
ye utanze nk'urugero ibintu bigenda neza mu rugo gute iyo umugore ari mu ishyirahamwe
ego bigenda neza cyane rwose nk'akarorero jewe ndacyari umwigeme Mhm.
ariko umubyeyi wanjye yarabaye mu mashyirahamwe ibihe bitari bike Mhm.
Eh, yarashoboye kutwigisha mu ishuri kandi uburyo yakoresheje ahanini abukura mu ishyirahamwe kandi yarahigiye inyigisho nyinshi cyane rwose biratuma mu matongo y'iwacu dushobora kurima ukundi kuntu tutahora turima biratuma kandi dushobora no kuronka umwimbu u- urenze cyane gusumba uwo twahora turonka imbere y'uko atari bwaje mu ishyirahamwe Mm, ni rero byiza.
natangajwe cyane n'abantu bariko baravuga yuko ngo umukenyezi agiye mu ishyirahamwe ngo aca ngo yishima ngo ni ngombwa ngo umukenyezi yisumete munsi y'umugabo oh sibyo kuko ntabwo ari ukwisumeta ariko bategerezwa kubahana niba umugabo nawe afise ahandi hantu aja kwisumamwo yazana uburyo yarose umugore nawe yagiye mu ishyirahamwe agaheza akazana uburyo yakuye bagaheza bagashira hamwe hanyuma bagahita kubaka urugo bagatunganya urugo ugasanga amashaje amwe amwe yari kuba ku muntu umwe baciye bayasangira bose Mhm. Ye, no- Eh, no mu kinyarwanda bavuga ngo umugore ni umu- ngo ni umufasha w'umugabo ndumva no mu kirundi ariko babivuga- babivuga niba Eh.
ari umufasha rero bagombye gufashanya koko
Ah, mu bisanzwe umugore n'umugabo bategerezwa gufashanya mu bibazo byose biraba urugo Ye.
rero ntibisigura yuko umukenyezi aba umuntu akumiriwe ngo agume muhira ngo agume akora ibikorwa bya wenyine ahubwo bategerezwa kubikora bose nimba atari aba intellectuelle ari abantu basanzwe babirimizi ni ngombwa umugabo agende ku bikorwa umugore nawe agende ku bikorwa hariho abashima kujya kwirirwa bicaye mu kabare abagore babo ngo bari muhira bararima barateka barasoroma baravoma bakiyumvira uko umenga ni imashini ariko n'abantu bategerezwa gusabikanya ibyo bikorwa nimba umugore yagisima umugabo nawe akamenya yuko nimba ari igitungwa bafite muhira akagenda akacangira cyangwa akagenda kukiragira gutyo bugorobye umuntu wese agataha yumva atekanye mu mutima akiyumvira ngo yo ngo iki n'iki sindagikora ngo iki n'iki sindagikora natera akamu abagabo babuza abagore babo kujya mu mashyirahamwe ko bakwiye kuva ibuzimu bakaja ubuntu kuko umuntu wese atari mu ishyirahamwe uyu munsi nta terambere afite umuntu wese yagiye mu ishyirahamwe uyu munsi iterambere rirangwa iwe nico nagomba gushikiriza ndagushimiye cyane alice imwaro urakoze cyane kuri ibi bitekerezo utugejejeho n'inama uhaye cyane cyane abagabo uh, mu byerekeranye n'iterambere mu mashyirahamwe ahuza aba- abakenyezi urakoze cyane Eh, none Murakoze namwe.
Eh, dusubire rero twakire abatumirwa bacu hanyuma bagire icyo bavuga ku bimaze kuvugwa n'abakunzi b'ijwi rya amerika Eh, space uravuga iki ku byo alice avuze cyangwa se muri make niba hari n'abandi utabashije gusubiza neza cyangwa niba hari icyo washaka kongeraho ku byo waba wavuze mbere
nuko nkeka imana ngira agatelefone kagiye kamugora ariko nari numvise ko nawe atari kure cyane na manuweli benshi bafite amakenga kubera umukenyezi ari mu ishyirahamwe aba yarigishijwe n'ayo mabi bahora bakoreza mu rugo aromboka akagenda buke buke mu ibanga akabibwira abakenyezi bagenzi be bari mu ishyirahamwe bakamufasha gutorera umuti ingorane afise nkagira nti rero namba bafise abakenyezi babo yuko bo bareka bakaja mu mashyirahamwe niho bazobona ivyamwa vyo kuba mu ishyirahamwe canke mu nani nk'izi zacu z'abakangurira amahoro kuko nko mu kirundo turavye amabi yakorerwa abakenyezi mu myaka iheze inani zitarazaho zo- zo gufashanya abakenyezi ngo bigishanye urukundo no mu kwemerana byari byinshi cyane abakenyezi baragwa mu nzu bakaborera mu nzu ariko uno munsi kubera dukorera mu runani ushira inguvu hamwe dufashanije n'intwaro ugatabariza uwahuye n'ingorane cyangwa tugafashanya mu kumuterera kugira ngo asike kwa muganga ari uwabuze aho arara mugenzi we akamuraza ikibazo cyiwe bakakiga atekanye hanyuma bakamuserukira akari benshi amashyirahamwe rero afite icyo amaze n'utarajijuka najijuke n'abandi bagabo tugitangura nuko amenga ni ukubagumura kuko no mu kuturarikira bararika ngo ni ibiganiro by'abakenyezi ariko kubera twabonye yuko batobyiga bonyine n'abagabo bakeneye kuza kubyiga ubu n'abagabo nibo basigaye baturarikira ahubwo Mhm.
akemera agasigara muhira cyangwa bagafashanya ibikorwa bakanyarutsa bakaza kuraba inyigisho turi ko turatanga ko atari izo kugumura kandi kira noneho nta nyigisho zigumura umugwi runaka intwaro yokwemera ko twigisha nicyo gituma twikingiye intwaro twama turi kumwe aho turi hose haba gutatura amakati haba gushikana umurwayi kwa muganga cyangwa haba kumwumviriza turarondera abahinga babyigishijwe natwebwe twarabyize tukabumviriza ibyo tudashoboye tukaba ariho tubirungika imbere Mhm, urakoze sipesi reka twakire na jiliberi ku murongo wa telefone jiliberi uranyumva
yego ndabumva Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo je n'ukuri nagira kwanza mbanze mpe kuraje aba bakenyezi bagiye hamwe bakagira iryo shirahamwe nukuri tukavuga ati hamwe mu burundi haboneka abantu bafite ivyiyumviro nk'ivyo n'iciyumviro ciza ikibazo canje rero nagira nshikirize
Ye, turakumva gerageza muri Ikibazo makeya canje nag- yego yego reka nyarutse ati ikibazo canje nagira nshikirize ni ukuri birateye agahinda kubona ko abantu mu gihugu cy'uburundi cyacu muri ino minsi bafise uburyo bwinshi bwo kwiyungunganya ariko ugasanga nta suke baronka ariko gusa rero twabwira ati kuraje buke buke bushikana umusiba ku mugezi hama nkavuga ati barabe barabe bagerageje kuza bararaba abantu baba baye ibikoko birindira ibintazi baza bararaba muri ayo mashyirahamwe baza batangamo inyigisho zigisha abarundi gukunda igihugu bakabereka yuko gukora ibibi turiko tugenda tubona mu burundi bankisha ubutegetsi bagirane bahuza bigisha abantu muri ayo mashyirahamwe bakabakundisha ubutegetsi bakabakundisha n'igihugu cabo ku bisanzwe rero je nasizo ntererano kabisa Ye, urakoze cyane jiliberi ndumva ibyo bagomba kuba babikora kubera ko bagamije amahoro n'ibiganiro Eh, ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze Ye, muda- ba- ndagira ngo nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikiganiro rero kiri hafi kugera ku musozo tuganira ku byerekeranye n'amashyirahamwe mu iterambere uburyo afasha cyane cyane abakenyezi guteza imbere ingo zabo ariko kandi bateza imbere n'igihugu cyose tukareba n'ingorane bagira muri ibyo bikorwa byo kugera ku ntego biyemeje nagira ngo nsubire ku murongo wa telefone aho tuganira na bamwe mu bari mu mashyirahamwe nagira ngo mbaze sipesi mufite ijambo mu rwego rwa politiki muri make mubona mukorana neza n'inzego z'ubuyobozi cyane cyane nk'izishinzwe umutekano zo mukorana gute mu byerekeranye no kugarura amahoro mu burundi
ukorana neza cyane niyo hagize icyaduka haba umukenyezi yahohotewe batuba hafi ndetse ubajejwe yaraduhaye amatelefone abajejwe ab- abaopezi ku makomine iyo hagize ikibazo tumutelefona bakagitora dufatanije muri izo mani Mhm. Ye, namwe niko bigenda mu mu ishyirahamwe ryanyu solidarite eh, louise
ego murakoze mu bisanzwe ayo mashyirahamwe yaragijiye abakenyezi bari gutora no kwitoza kandi eh, abakangurira amahoro barabyigisha ayo mashyirahamwe yo kuzirikanya no kuguranana barabyigisha izo mboneza cyane cyane zo mu bakangurira amahoro zirafasha zijya ku- zirajya ku rubuga zirahimimiriza abakenyezi intwaro rero dukorana neza cyane kuko no muri ayo mashyira no muri abo bakenyezi bari mu mashyirahamwe harimo abakuru b'imitumba kandi mu kirundo muri komine kirundo mu bisanzwe aba- barimwo muri bajya batanu ku mi- ku mitumba harimo abakenyezi urumva rero intwaro dukorana neza kuko turi ko turakora iterambere intwaro nayo iraryoherwa kandi iyo abantu batumva induru ziguma zivuga intwaro iraryoherwa kandi irashyigikiye kandi natwe turayishyigikiye Ye, tuge- Murakoze.
urakoze tugeze ku musozo rero akajambo ka nyuma mu masegonda nka makumyabiri mwageza ku batwumva cyangwa se icyo mwasaba nk'abagabo kugira ngo barusheho gufasha abagore mu bijyanye n'iterambere ni ni iki
ego murakoze alo yenda kumva amasegonda make cyane kugira ngo Eh, na sipesi nawe murakoze.
muhe umwanya mu bisanzwe nyene urumva boshigikira leta leta cyane cyane leta yacu y'uburundi kubera irakunda abakenyezi irakunda ivyo bikorwa byose birimwo biraba yoshigikira cyane cyane abo bantu bariko baragira imigambi y'uko y'abakenyezi kugira biteze imbere y'abakenyezi kugira bavugire bagenzi babo baserure ibi- ibibazo bya bagenzi babo ikabashigikira ikabafata mu mugongo Eh, mugabo kandi ur- turayishimira n'ukuri kuko ur- ntidutamba twirorera urakoze cyane ura- abakangurira amahoro baba bakuziganya baba bari kumwe n'intwaro urakoze cyane urakoze cyane louise urakoze cyane sipesi karita uh, habyarimana ku muri iki kiganiro ibisobanuro mwatanze ndabashimiye mwese abo twari kumwe mugire ibihe byiza mwari kumwe na eugenia mukankusi kuri mikoro hafatanije na innocent kimenyi wadufashije kubahamagara no kubaha ijambo muri kiganiro mwakoze cyane